radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani ya radiyo ijwi riyobora abadushakira kuri murandasi namwe mudusanga kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura
Njyewe ndi hano Kampala Uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inshuti z'ikiganiro muri isanga twongeye kubasuhuza twizera ko mumeze neza aho muri hose n'imiryango yanyu ko mukomeje gukurikiza amabwiriza yo kwirinda ikiza cya virusi ya korona nk'uko mubigezwaho n'inzego zibishinzwe iki kiza cyahinduye byinshi birimo n'uburyo ijwi rya amerika rikora ikiganiro muri isanga mwari mumenyereye ko tubaha ijambo turi kumwe n'umutumirwa tukaganira ku ngingo runaka ariko muri iki gihe kubera imikorere idatuma tugera ku bikoresho bidufasha kubikora uko ntibidushobokera gutanga ijambo mu gihe tukiri kumwe n'umutumirwa reka rero twongere kubiseguraho ariko tubizeza ko uko biri kose tuzagerageza kwakira ibitekerezo byanyu muri iki kiganiro mushobora rero kutwandikira ku kiganiro mwumvise mukagitangaho ibitekerezo mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaz gmail akadomo com ijwi rya amerika ikomeje kubona namwe muri ibi bihe bitoroshye ibagezaho amakuru n'ibiganiro binyuranye uko bidushobokeye nk'uko twabibabwiye rero uyu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga tariki ya cumi na karindwi z'uku kwezi kwa munani mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri itsinda ry'abantu mirongo itatu na barindwi barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ariko batuye hanze yarwo bishyize hamwe bandika inyandiko bise ubutumwa burebana n'ihonyorwa rikabije ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu rikorerwa abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda bavuze ko ubwo butumwa bugenewe umuryango mpuzamahanga abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abanyamakuru si ubwa mbere ubutumwa busa nk'ubu bwandikwa kuko n'umwaka ushize irindi tsinda ryiganjemo abari muri iri ryanditse ubutumwa busa nkabwo gusa noneho ababwanditse babugejeje ahantu henshi kuruta mbere bwanditswe mu ndimi eshatu mu cyongereza mu gifaransa no mu kinyarwanda bwoherezwa ahantu hatandukanye hagera kuri mirongo ine na hatanu aho harimo kuri papa ku mwamikazi w'ubwongereza kuri perezida wa leta zunze ubumwe za amerika n'abandi bakuru b'ibihugu byinshi na za guverinoma batandukanye bwoherejwe kandi ku miryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'ibitangazamakuru bitandukanye mu binyamakuru byahawe kopi ijwi rya amerika ryarimo ibyo rero byatumye dushaka kumenya aba bantu abo ari bo mu by'ukuri impamvu bandikiye bariya abantu bose n'icyo babasaba impamvu bahitamo gukoresha ubu buryo mu kugaragaza ibitekerezo byabo niba se ari abacitse ku icumu rya jenoside baharanira uburenganzira bwa bagenzi babo kuki batabinyuza mu nzego zibahagarariye zemewe n'amategeko mu rwanda ese inzandiko nk'izi hari icyo zahindura ku bibazo bagaragaza niba koko bihari ibyo bibazo n'ibindi nibyo byatumye muri isanga itumira umwe mu bashyize umukono kuri iyi nyandiko itavugwaho rumwe muri isanga kandi yatumiye umwe mu bayobozi ba ibuka umuryango w'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ngo yumve buri ruhande icyo rubivugaho reka duhere kuri bwana philippe basabose umwe mu bashyize umukono ku nyandiko twavuze haruguru muri isanga iratangira imubaza abanditse iriya nyandiko aba ari bo koko aba bantu mirongo itatu na barindwi ubona kuri iri tangazo nk'uko itangazo ribivuga na- ni bamwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi bamwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ni ukuvuga ngo ntabwo ari bose kandi nta n'ubwo muhagarariye abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda muravuga nk'abandi rero ya birumvikana ntabwo ari bose nubwo basa n'abatumazeho ariko ntabwo harokotse abantu mirongo itatu na barindwi kandi ntabwo nubwo tuvugira abarokotse barengana nta manda dufite y'abarokotse muri rusange batwandikiye batubwira bati nimugende mutuvugire ibi ngibi ariko nka bamwe muri bo tubabazwa n'ibiba ntabwo dukeneye manda y'uwo ari we wese kugira ngo dutabaze
none se uyu mubare mirongo itatu na karindwi wabayeho ute ni ishyaka mwashinze ni ibitekerezo byahuye mirongo itatu na barindwi babonetse bate
oya ntabwo ari ishyaka twashinze cyangwa indi organizasiyo iyo ari yo yose Ah, ni ibitekerezo byahuye kubera twese duhujwe n'ako kababaro duterwa n'ibikorerwa abarokotse jenoside yakoreye abatutsi
ndacyagaruka kuri uyu mubare w'abantu mirongo itatu na barindwi abarokotse jenoside mu rwanda bafite bafite ibuka bafite n'indi miryango bibumbiyemo Mm, ntekereza ko ibahagarariye ku buryo bwemewe n'amategeko mu rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga kugira ngo mwebwe mushyire umukono ku bintu mwanditse mwatekereje ntubona ko murimo kuvuguruza inzego ziriho zemewe z'abarokotse jenoside mu rwanda
Bo, ngaruke gato ku mubare umubare ntituwutindeho ahubwo turebe ukuri kw'ibyo twavuze U- uvuze ikintu rumwe cyangwa mukakivuga muri ijana cyangwa igihumbi haba hahindutse umubare ntihaba hahindutse ukuri kw'icyo muvuga Ah, kuri icyo ngicyo uvuga utese abakoze jenoside yakorewe abatutsi ko bafite umuryango ubahagarariye mu rwanda nibyo koko uwo muryango urahari ibuka ariko ibuka yo mu rwanda ni umwe mu miryango myinshi ihagarariye abarokotse jenoside yakorewe abatutsi hari ibuka iri mu rwanda hari ibuka ziri hanze ndetse hari indi miryango myinshi iti- idafite amazina ashingiye kuri iryo ngiryo rya ibuka gutabaza rero twebwe ntabwo o, ari uku ari uguhemukira cyangwa se kwitandukanya n'iyo miryango oya tuzi uko ikora n'aho ikorera niba bo bumva badafite ubwinyagamburiro bwo kuba batabaza nk'uko dutabaza twebwe ntabwo dukeneye uburenganzira bwabo kugira ngo dutabaze iyo tubona bikwiye
muri iyo baruwa muravuga ko muhagurutse nk'abarokotse jenoside mubitewe n'uko musanga imyaka ibaye myinshi mwibasirwa bidasanzwe n'icyo mwita iyicwa n'itotezwa mukorerwa n'inzego z'umutekano za leta wari umaze kubivuga yuko muri ibyo bihugu byose hari amashyirahamwe y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ni gute mwe mubibona bo ntibabibone ko ntabyo bigeze bavuga mwe murabivuga mubikuye hehe
Ah, niba batarigeze babivuga ni uko nyine badafite aho babivugira kuko niba iyo miryango ihagarariye abarokotse ikaba ifite ubwigenge n'ubwinyagamburiro bwo kuvuga icyo itekereza nuhera nko mu bihumbi bibiri tuvuge ukareba abantu bagiye bicwa cyangwa barengana ku buryo ubu n'ubu kugeza uyu munsi ugasanga iyo miryango ahenshi yaricecekeye Uh, wakwibaza niba ari uko koko yemera ko abo bantu bagombaga kurengana cyangwa yemera ko batarenganye kikaba aricyo cyatumye baceceka ntabwo bafite aho bavugira ushatse kuvuga ko ubutegetsi buriho mu rwanda bubuza imiryango y'abarokotse jenoside kuvuga ibitekerezo byabo njye nta kundi nabivuga mbonye abantu barengana bagatotezwa kugeza n'aho bicwa uwitwa ko ashinzwe kubavugira ah, ntabavugire njye navuga ko abona nta burenganzira afite bwo kuvuga cyangwa se yatinye kubukoresha erega uburenganzira bushobora kuba bwanditse mu mategeko ariko bu- byagera igihe cyo kubukoresha umuntu akabitinya bitewe n'ingaruka atinya ariko rero bwana basa bose iyo leta uvuga ihohotera abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi wenda turabigarukaho ubivuga gutyo abantu benshi barimo n'abarokotse jenoside bashobora kutakwemera kuko iriya ni leta yahagaritse jenoside kandi birazwi mu mahanga birazwi no mu rwanda ninde muntu wakwemera ibyo bintu muvuga kandi bazi ko iriya ni leta yahagaritse jenoside
ngewe icyo nkeneye si ukwemerwa ndibaza ko n'abariya bose basinye icyo bakeneye si ubemera icyo bakeneye ni ukugaragaza akarengane babona ah, bifuza ko ka- kavaho kahagarikwa Ah, kuba leta iriho ubutegetsi buriho mu rwanda bwahagaritse jenoside nk'uko bivugwa ntibivugwaho rumwe hari abavuga ko batsinze intambara barwanaga n'abakoraga jenoside uko gutsinda intambara bigatuma jenoside byitwa ko irangiye Uh, ibyo ngibyo simbitindaho Uh, ariko rero ntabwo ibyo turi kwamagana si uko leta yahagaritse jenoside niba yarayihagaritse icyo twamagana ni akarengane tubona ntabwo icyo wakoze gifite agaciro uko cyaba kingana kose cyaba iteme ryo kugira ngo ukore ibindi bibi
impamvu mubaza ibyo ngibyo ni uko kugeza n'uyu munsi leta y'u rwanda yamagana jenoside ku mugaragaro kandi byemejwe yuko ariyo yahagaritse jenoside muri mirongo cyenda na kane none ni gute warengera abantu muri jenoside ukabakiza abashaka kubica warangiza akaba ari wowe ubica noneho
icyo kibazo nanjye ndakibaza cyane n'aba bose basinyiye kuri uru rwandiko ndibaza ko bakibaza nanjye ntabwo numva ukuntu uh, urwana ukarokora umuntu kuko hari ibintu udashobora guhakana bizwi bigaragara niba abantu bavuga bati twarokorewe kuri st paul i kigali turokowe n'abasirikare ba fpr ibyo bintu byarabaye mu mateka ntushobora kubihakana none se ariko rero ntabwo bitubuza gusubiza amateka inyuma ngo turebe tuti ese ibi ngibi bikorwa kuki bikorwa kuki bikorwa ntibikurikiranwe kandi si uyu munsi bibaye bimaze imyaka makumyabiri n'ingahe nk'uko tubivuga nushaka tujye mu myaka tuvuge amazina make make
twagiye Asiyeri- asiyeri kabera asiyeri kabera yishwe mu ibihumbi bibiri Uh, uwitwa liyetona pina kabenga nawe ni hafi muri iyo myaka mu bihumbi bibiri nka gatatu liyetona munyemana yakurikiyeho mu bihumbi bibiri na karindwi ahari Uh, ujye kuri rwigara asina paul yishwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu Uh, rwabukamba venisite umwaka wakurikiyeho ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu uwitwa iribagiza christine ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ujye kuri hubert gashagaza ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ejo bundi ujye kuri kuri kizito mihigo ibyo byose si ibintu bibaye uyu munsi si n'ubwa mbere dutatse twagerageje gutakira leta biranga twabikoze ku buryo bwinshi abaresikape nta gihe batasabye leta kubungabunga umutekano w'abarokotse bat- bitiriwe bijya n'ahagaragara nta cyakozwe hari igihe leta yandikiwe ku buryo bugaragara nta cyakozwe aha ngaha tugeze ho gutakambira isi ntabwo hari hakenewe iyo leta itwumva igakurikirana ikibazo
urwo rutonde rw'abantu umaze kumpa ariko inzego z'ubutegetsi zo mu rwanda zifite uko zisobanura impfu zabo bamwe zikavuga ko ari impanuka yabaye igahitana ubuzima bwabo abandi zikavuga ko biyahuye ndetse abandi hakaba hariho n'amaperereza akinakomeza eh, ku buryo bapfuye ntubona ko gutobora ukemeza ko abo bantu bishwe na leta ku buryo budasubirwaho ukabivuga nta gihamya ugaragaza byaba ari imvugo ishingiye ku gukeka ishobora kuyobya abantu
gihamya ibihari ntabwo ari ugukeka kubera hari abantu bamwe baguye mu maboko y'inzego z'umutekano hari abandi bapfuye cyangwa se bagiriwe ihutazwa rikavamo gupfa hari abantu babibona babivuga ingaruka zikaba gutotezwa urugero natanga na natanze ni umuryango wa rwigara rwigara leta yavuze ko yaguye mu mu- mu mpanuka ariko be barabibonye babajije igisubizo bahawe ni uko ntacyo ntacyo bagombye kubaza kubera babwiye ibinyamakuru ibyababayeho mwarabibonye baratotejwe barafungwa ibyabo biragurishwa cyangwa se birasenywa ibyo byose byabaye am- isi ibibona kuvuga rero ngo leta ivuga ko nibyo koko irabivuga ariko igihe ibivuga kandi rimwe na rimwe tubona ko ibifitemo uruhare cyangwa se nta perereza umuntu yashyira amakenga ryakozwe ntibyatuza kuvuga ko leta idakora ibyo yagombye gukora wavuze ko inzego z'abarokotse jenoside mu rwanda zigira ubwoba bwo kuvuga ibyo bintu birimo kuba hari ubwo mwari mwaganira nazo ngo mubabaze muti ariko se ibi bintu ko birimo kuba bikabera mu rwanda eh, ntimubivuge kandi mushinzwe kuvugira abarokotse jenoside bite ko mucecetse
Eh, abantu baba mu mashyirahamwe ahagarariye abarokotse ntabwo ari abantu baba kuri marisi bwana mutagoma ni abarokotse kimwe natwe turabana hirya no hino turabana ku marezo sosiyo oh, ibiba nabo barabizi kuba rero ntacyo babivuzeho ntabwo dukeneye kubanza kuganira nabo ngo tubabaze ngo ese murabibona gute turabizi ko babizi nabo barabizi ko tubizi Eh, ntabwo icyo kiganiro cyari ngombwa ngo tujye kubaza ibuka cyangwa undi muryango aha n'aha ngo ese tuvuze ibi ngibi hari birakenewe ibyo ntabwo byari bikenewe ubu rero muratoboye muvuze ibyo mutekereza ibitekerezo byanyu cyangwa se uburyo mubona ibintu ntabwo mutekereza ko ibyo muvuze ubu ngubu bishobora kugira ingaruka zatuma leta ishobora kureba ijisho ribi abarokotse jenoside ivuga iti dore ba bandi batuvuga uko bishakiye
ndumva ibyo ngibyo bitazakorwa uh, biramutse bikozwe byaba bibabaje byaba ari ukugerageza gukemura ikibazo ush- u- ugikomeza ahubwo baramutse babikoze uh, ryaba ari ikosa naryo rigomba kongerwa mu yandi ntabwo ryaba ari ikosa ryacu ryaba ari ikosa ry'ubikoze
nitumara kuganira muri iki kiganiro ndaza gushaka uwuhagarariye umuryango ibuka w'abarokotse jenoside mu rwanda aramutse avuze ati abo bantu ibyo bavuga barabeshya ntabwo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda barimo gutotezwa mwabyakira mute mwe mwasinye hariya kuri ruriya rwandiko
bo nk'uko nabibabwiye kuva kare eh, ibibazo biriho turabibona baramutse bitandukanije n'iyi- n'iri tangazo ntabwo byadutangaza ntabwo byadutangaza ariko ndizera ko batazabikora kuko rega nabo uretse kubona urw'inyagamburiro ntibafi- nta- si umutima muke bafite si umutima muke bafite niba babi- baramutse babikoze ntabwo nabishima ariko sinanabatera amabuye ngo baba bafite ikibibateye mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga umutumirwa wacu muri aka kanya ni bwana philip basabose turaganira ku nyandiko we n'abandi mirongo itatu na batandatu baherutse gusohora ivuga ko abarokotse jenoside mu rwanda bakomeje guhohoterwa inyandiko bandikiye abanyacyubahiro benshi hirya no hino ku isi ndabibutsa kandi ko muri iki kiganiro turi buze kumva icyo umuryango w'abarokotse jenoside mu rwanda ibuka uvuga kuri iyo nyandiko reka dufate akaruhuko gato turagaruka mu kanya
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tugaruke ku rwandiko mwanditse eh, by'umwihariko ku rutonde rw'abantu mwagiye mwandikira harimo abakuru b'ibihugu harimo abakuru b'imiryango mpuzamahanga imiryango y'uburenganzira bwa muntu abanyamakuru n'abandi abantu benshi cyane mwagendeye kuki mutoranya abo mugomba kwandikira no kugezaho ruriya rwandiko bo impamvu twahisemo abo twahisemo o, harimo ibice byinshi harimo abantu bahagarariye imiryango mpuzamahanga cyangwa bahagarariye za leta izi n'izi kubera ko twemera ko igihugu cy'u rwanda gifite amasezerano cyagiye gisinya hirya no hino ku isi gisabwa gukurikiza igihe kitayakurikije kikaba cyabibazwa n'abo bahuriye kuri ayo masezerano abo twandikiye ba mbere cyane cyane n'icyo twashingiyeho ikindi ni abanyamakuru twifuje ko iri tangazo barigeza henshi hashoboka ndabona mu bo mwandikiye harimo abakuru b'ibihugu by'umuryango wa afurika y'uburasirazuba um, ariko perezida paul kagame ntabwo mwamwandikiye nk'umukuru w'igihugu cy'u rwanda mwamwandikiye nk'umukuru w'umuryango w'akarere ka afurika y'uburasirazuba ariko abandi mugenda mubandikira nk'abakuru b'ibihugu kuki mwakoze ivangura
twashoboraga kuba twamwandikiye nk'umukuru w'igihugu ariko twamwandikiye inshuro nyinshi mbere y'aha ngaha nta gisubizo na kimwe twigeze tubona Ah, twamwandikiye rero nk'umwe mu bayobozi b'uriya muryango ni ukuvuga ko ibi ngibi mwanditse muri uru rwandiko n'ubundi mwari mwaramwandikiye nk'umukuru w'igihugu
ntabwo ari muri aya magambo u- uko bimeze ntabwo ari kopi y'ibyo twanditse mbere ariko ni mu gitekerezo kimwe ah, twari twanditse na mbere ah, tumusaba yuko akurikije ububasha ahabwa n'umwanya afite yakurikirana ibibazo byacu u- bigakemuka ariko nta gisubizo twigeze tubona nk'uko nabivugaga bigenda ahubwo birushaho gukara
none rero abantu mwabandikiye muratekereza ko bari bukore iki murabasaba gukora iki icyo mutegereje ni iki
Uh, icyo tubasaba ni uko nabo barebana ubushishozi uh, ibyo bibi turi gukorerwa bagakora ibyo bashobora byose bakaba basaba leta y'u rwanda ko yabikemura
dusubire ku barokotse jenoside bari mu rwanda niba mwemeza yuko bicwa bakagirirwa nabi bagaceceka ntibagire icyo bakora kubera guterwa ubwoba murabona biramutse bikomeje gutyo amaherezo ni ayahe
Ah, turizera ko bitazakomeza ah, kubera ko igihe uvuze uti reka nkora iki ngiki kugira ngo iki kiri gukorwa gihagarare ni ukuba wizera ko bishoboka Ah, twumva bitashoboka ntabwo twakwirirwa tubikora kandi erega ibyo dusaba ntabwo bigoye turasaba ngo ibi bibi bihagara ibi bikorwa bihagarare ibyo bintu nta investisema zidasanzwe zikenewe igikenewe ni ukureka kubikora nta kindi abaresikape bahabwe umutekano uburenganzira bwabo nk'abantu nk'abanyarwanda bwubahirizwe n'uburenganzira bafite bwaba bwihariye bushingiye ku kuba bararokotse jenoside yakorewe abatutsi nabwo bwubahirizwe ku buryo bukwiye rwose ibintu dusaba bwana mutagoma ntabwo bigoye
ariko se kubizi ko nyir'inkota aruyifasha akarumyo ariko abanyarwanda baca umugani aba bantu bose mwandikiye nta muntu uzinjira mu rwanda ngo ajye guhindura ibintu cyangwa ajye gutegeka ngo nimugire mutya Eh, reka tuvuge ko ibyo musaba bifitwe n'ubutegetsi bw'u rwanda aba bantu bafite bubasha ki bwo guhindura ibintu mu rwanda
ububasha barabufite bwose bagize ubushake babikemura rwose nta- nta- ntabwo byabagora u rwanda rufite ubushobozi bwaba u- ubushobozi bw'amafaranga bwaba ubushobozi bw'ingabo bw'abashinzwe umutekano kuba barindira abanyarwanda bose umutekano turabizi ko bajya bajya no kurinda umutekano o, mu bindi bihugu babishatse babikora ngarutse kuri uwo mugani wari uvuze haruguru uti nyir'inkota n'uyifashe ah, akarumyo ntabwo abategetsi bagombye rwose uh, gushyira ubwenge ku gihe nk'uko njya numva bi- bivugwa muri muri ibi bihe bakumva ko abantu ntabwo bagomba kuragizwa inkota si uko abantu bagomba kuragizwa inkota nyir'inkota n'uyifasha akarumyo ubutegetsi bwo mu rwanda nibwo bufite ububasha bwo guhindura cyangwa kumva ubusabe bwanyu kwandikira imiryango mpuzamahanga cyangwa abandi bakuru b'ibihugu batari ubutegetsi bwo mu rwanda ntacyo bishobora gutanga niba hari ikigomba gukorwa inshingano zifitwe n'ubutegetsi bwo mu rwanda bwanabasa bose
oya twebwe twemera ububasha ibihugu bigira ku bindi n'imiryango mpuzamahanga igira ku bindi bihugu nk'uko nabivuze bafite amasezerano basinye iyo usinye amasezerano uba ufashe resiponsabirite yo o, kubishyira mu bikorwa babasabye turabizi ko babikora
reka tuvuge yuko eh, ibyo mushaka bizagerwaho ariko se biramutse bidakunze bakabasaba ntibabikore mwakurikizaho iki Ah, biramutse bidakunze ubwo natwe twareba izindi ngamba twafata Ah, ariko nk'uko mubibona muri iri tangazo icyo turi gukora ni ugusaba ni ugutakamba gutakamba ni ikintu kiri muri kamere muntu icyo umuntu yakwita insitandovi iyo ubabajwe urataka ibyo ngibyo ukubabaza yabishaka atabishaka niko bigenda natwe rero turataka Uh, niba iri takamba ryacu ritu- ritumviswe ubwo tuzareba ukundi tuzabigenza ariko twe dufite icyizere cy'uko uh, rizumvikana mu nyungu zacu mu nyungu z'abacu ndetse no mu nyungu za leta njyewe rwose simbona inyungu leta yagira mu kwanga ah, gutabara abantu igihe tuyisaba gutabara abantu
ntabwo ariko muyisaba gutabara abantu murayishinja ahubwo kubagirira nabi bwana basa bose
nabyo ni uburyo bw'ubutabazi kuko igihe umuntu arenganye ushinzwe kubikurikirana ntabikurikirane iyo usabye ko abikurikirana ni ubutabazi uba usaba leta ifite inshingano zo gukurikirana impfu z'aba bantu cyangwa iyicwa ry'aba bantu tuvuga
Mm. ariko se biriya bintu mwanditse biramutse birimo ukuri koko hakaba hari uruhare ubutegetsi bwagize muri biriya bintu nk'uko mubivuga ntibyaba ari ibintu bikomeye bigoranye kugira ngo bizibagirane mu mateka y'igihugu
Oh, niko bimeze amateka amateka ni amateka ni nacyo nyine abantu bagombye kumenya nicyo twese twagombye kumenya iyo ukoze ikintu kibi wagombye gutekereza ko niba uyu munsi wumva ntacyo gitwaye niba wumva eh, uyu munsi nta gaciro gifite ariko amateka ashobora kutazabifata gutyo
Eh, reka reka tuvuge ko abantu bari mu rwanda wenda abarokotse jenoside bashobora gutinya kwemeranya namwe ku byo mwavuze muri uru rwandiko ariko se nk'abari hanze y'u rwanda eh, bashobora kuvuga bati bariya bantu ibyo banditse ntabwo ari byo mwa- ibyo byo mwabivuga wiki
Uh, bwana mutagoma nibyo byo kuvuga ko abari mu rwanda batabibona kimwe natwe bimwe no mu byatumye twongera kwandika uru rwandiko nyuma y'urwo twa- y'urwo- y'urwo twanditse ejo bundi dutakamba ku bwa kizito uh, mugomba kuba mwarumvise ejo bundi mu binyamakuru uwitwa karasira atabaza ati mfite ubwoba ko ngiye kwicwa karasira ari mu rwanda niba yaragiye mu binyamakuru agatabaza akavuga ati ndatotezwa mfite ubwoba ko ngiye kwicwa nta mpamvu twebwe tuta- tutatabaza A- abandi bari hanze nabo baba batatabaje nk'uko twatabaje Ah, si uko batabifite ku mutima Ah, sindi butinye kubikubwira hari umuntu wambwiye ati rwose yaba byashobokaga ngo niba hari abantu b'abanyamakuru muvugana muzabatubwirire yuko hari benshi tubibona nk'amwe twakabisinye hamwe n'amwe ariko dufite ubwoba yuko twatotezwa turamutse tubikoze abo bantu barahari
ubu rero ni ukuvuga ko abitanze bari kuri uru uru rwandiko aba mirongo itatu na barindwi mwahabeye rwaje mwaravuze muti ikizashaka kizabe
ntabwo ari uguhebera urwaje kubera ko twumva ko umuntu atagombye kuzira ah, ukuri avuze ku bibi biri kuba ntabwo ari uguhebera urwaje uwumva we afite ubwoba bwo kubikora ni uburenganzira bwe turabyubaha rwose ku giti cyanjye ndabyubaha ariko nanone ngewe ntabwo byambuza ah, ku- kwamagana akarengane igihe mbona kagomba ah, kwamaganwa Uh, ibyo ari byo byose ni nabyo dusaba leta y'u rwanda turi mu bihugu bifite inshingano zo kurinda abaturage babyo natwe turizera ko umutekano wacu urinzwe nta- nta- nta kibazo dufite turagenda tugana ku musozo kandi tumaze kuvuga ibintu byinshi muri iki kiganiro hari icyo utekereza uvuga uti ntabwo nagenda ntakivuze ntabwo nagenda ntatanze ubu butumwa
Uh, ubutumwa naha abafi- eh, abari abumva ijwi rya amerika ni uko iri tangazo twasohoye nabo barigira iryabo abantu twese ikiremwa muntu uburenganzira dufite ku buzima bugomba kubahirizwa iyo uyu mu- uyu munsi umuntu arenganye ugaceceka ejo ashobora kuba wowe niyo mpamvu rero oh, iri jwi ritakamba dufite n'abandi bagombye kurishyigikira kandi bakaryumva bakumva impamvu tubikora reka mbashimire kuvugana n'ijwi rya amerika murakoze cyane kandi mugire umunsi mwiza Eh, nanjye ndabashimiye kandi mugire umunsi mwiza namwe mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nyuma yo kuvugana na bwana philip basabose mu gihugu cya canada twagiye mu rwanda kubaza ibuka umuryango w'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda muri sanga iraganira na bwana ahishakiye nafutal umunyamabanga nyubahiriza tegeko w'uwo muryango turatangira tumubaza icyo umuryango wibuka uvuga kuri iyo nyandiko yasohowe na bariya bantu bavuga ko abacitse ku icumu rya jenoside mu rwanda bamerewe nabi Eh, ruriya eh, rwandiko twarubonye twabonye ibikubiyemo mu by'ukuri ni nk'ibyo abantu ni nk'ibyo n'umwaka ushize banditse ibisa n'ibi ngibi ariko mu by'ukuri urabisoma byose kuva utangira kugera u- usoza ni ibintu eh, ni ibintu by'ibinyoma gusa nta kintu na kimwe kiri kiri ukuri Eh, mu by'ukuri birababaje kumva umuntu avuga ko yarokotse jenoside yakorewe abatutsi ariko akaba eh, yarengaho akandika ibintu eh, nk'ibi ngibi bigayitse bidafite ikintu na kimwe bishingiyeho eh, kuvuga yuko eh, mu rwanda rw'uyu munsi mu rwanda tumazemo imyaka makumyabiri n'itandatu eh, umuntu agatinyuka hejuru eh, y'ibyakorewe abarokotse jenoside akavuga yuko eh, uyu munsi eh, bugarijwe n'itotezwa hari itotezwa ribabangamiye ko eh, bicwa eh, n'ibindi n'ibindi n'ibindi biteye isoni usanga koko ari ibintu bidakwiriye eh, ni ibintu bidakwiriye abarokotse jenoside muri iyi myaka makumyabiri n'itandatu ishize eh, leta yakoze ibishoboka byose irabubaka irabafasha mu buryo eh, buri busikolojike mu buryo bw'umutekano mu buryo bw'imibereho Eh, mu by'ukuri iyo urebye ibyo bakorewe mu rwego rwo guhumurizwa ukareba ibyabo bakorewe mu rwego rw'imibereho bacitse ku icumu barubakiwe hirya no hino mu gihugu aho batuye eh, basaga ibihumbi mirongo itatu barubakiwe abasaga ibihumbi ijana barihiwe kwiga amashuri bariga bararangiza ibindi baravuzwa eh, ibijyanye n'ubutabera eh, ibishoboka byose byarakozwe eh, twabanye n'abantu batandukanye muri izi nkiko gacaca tugira uruhare muri zo eh, ku buryo rwose tubona mu nzego zose z'ubuzima eh, mu kugarurira uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi icyizere hakozwe ibintu bifatika ku buryo eh, biteye isoni kuba umuntu yikora akabimyega akabipfobya akabihakana eh, ni ikintu kigayitse kugera ubwo abantu rimwe na rimwe banenga n'ibyashyizweho kugira ngo bibafashe urugero abantu ugasanga barikoma ikigega barikoma amakomisiyo amwe n'amwe yagiye ajyaho amakomisiyo yagiye ajyaho cyane cyane twavuga nka komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside eh, ikigega nka nka farije ni ibintu byagiye bijyaho byasabwe ahanini n'imiryango y'abarokotse jenoside n'imiryango y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi abantu bakicara bakavuga bati mu rwego rwo eh, gufasha mm, neza abarokotse jenoside ni byiza ko habaho ikigega eh, ikigega kibareberera ikigega kibafasha eh, mu bushishozi bwa leta ikigega kikajyaho kigakora kikabafasha ibi byose twavugaga ni ibintu rero bigayitse kuba umuntu yatinyuka akareba hirya no hino biba byarakozwe binyuze muri icyo kigega Eh, ababyeyi b'incike bubakiwe abana barihiwe n'abandi yarangiza ati leta itoteza abarokotse jenoside ntabwo bishoboka yuko eh, waba uri mu rugamba rwo gusana ubuzima bw'umuntu waba uri mu rugamba rwo guteza imbere eh, abantu hanyuma ntabwo byabangikana no kubatoteza kuko eh, igihe wabatoteza ntabwo bagera aho tugeze uyu munsi
Mm, ariko bo bavuga yuko mu by'ukuri nubwo muvuga gutyo mufite ubwoba bwo gutobora ngo muvuge uko ukuri kumeze ariko bakavuga bati ibibazo biri mu rwanda bo barabibona ahubwo nta ruvugiro bafite bwana ayishakiye nafutari
Eh, ni ikinyoma ni ukubeshya nta nta nta nta bwoba nta bwoba abarokotse jenoside bafite mu rwanda turisanzura ikibazo aho kigaragaye ki- gishyirwa gishyirwa hanze kikashyikirizwa inzego bireba Ha, imiryango y'abarokotse jenoside buri gihe buri mwaka buri munsi tuba dukurikirana imibereho y'abarokotse jenoside eh, duhereye ku nzego dufite ziva ku rwego rw'igihugu zikagera ku rwego rw'utugari n'imidugudu amakuru abantu baba bayafite ikibazo icyo ari cyo cyose cyajyana n'ihohoterwa cyajyana n'ingengabitekerezo eh, buri mwaka buri mwaka abantu barabikurikirana tuba dufite eh, amaraporo agaragaza ingero z'abantu bagaragaweho eh, ingengabitekerezo haba hari uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi waba wahohotewe bifite aho bihuriye n'iyo ngengabitekerezo bigashyikirizwa inzego inzego eh, z'ubugenzacyaha z'ubushinjacyaha kandi abo bantu eh, umunsi ku wundi eh, abahaba abagaragaweho n'ibimenyetso bifatika y'uko babigizemo uruhare eh, barahanwa nta bwoba rero bwo kugaragaza icyo ari cyo cyose eh, cyagaragara kibangamiye uwarokotse jenoside nta bwoba nta mpungenge nta n'urwego rwatubuza kubigaragaza kuko eh, inzego inzego z'ubuyobozi icyo ziba zikeneye ni icyo ni uko hari ibibazo hagaragazwa eh, hanyuma inzego zigashaka umuti ariko nta mbogamizi n'imwe na biriya bavuga imiryango y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi eh, irisanzuye mu mikorere yayo eh, mu bintu bitandukanye uko inzego zayo zijyaho uko zikora nta muntu n'umwe nta rwego na rumwe eh, ru- ruzibangamira usanga rwose nta ibi ngibi nta ntaho bihuriye n'ukuri nk'abantu tu- turi mu gihugu eh, umunsi ku wundi dukurikirana ubuzima n'imibereho by'abarokotse jenoside
Mm, navuganye n'umwe muri bo ampa urutonde rw'abantu eh, yavuze ko bagiye bicwa mu bihe bitandukanye yavuze asiyeri kabera avuga liyotona kabenga avuga liyotona munyemana avuga sina paul rwigara avuga rwabukamba venuste avuga iribagiza christine avuga gashagaza aza eh, no kugera kuri kizito mihigo ndetse anavuga ati abo ni bakeya mbashije kuvuga yemeza ko abo bose bishwe n'ubutegetsi mwebwe muribuka impfu z'abo bantu muzisobanura mute mubivugaho iki
nibyo nababwiraga biratangaje kuba umuntu yicara canada akicara mu bubiligi akumva afite eh, cyangwa n'ahandi akumva afite ukuri kurenze uko abantu bari mu gihugu bari mu tugari imidugudu ibintu biba byabereyemo mu by'ukuri hari abantu baba eh, barapfuye ku mpamvu Uh, zigasobanurwa niba ari impanuka igasobanuka bikagaragara uko abantu rero bagenda eh, ku nyungu zabo bwite ku mahitamo mabi umuntu uyu n'uyu yaba yarahisemo ku nzira mbi umuntu yaba yarahisemo kunyuramo eh, agashakisha izindi mpamvu agashyira aho ngaho ntabwo mu by'ukuri bikwiye ku eh, bikwiye kugira umuntu uwo ari we wese wundi biyobya Eh, abanyarwanda bafite ukuri abacitse ku icumu bari aha mu gihugu bafite ukuri ntabwo eh, ntabwo rwose bikwiye kugira umuntu bikura mu murongo abantu bahisemo wo gukorera hamwe wo kujya inama wo gusesengura ibintu eh, icyaba ari ikibazo icyo ari cyo cyose eh, kigashyikirizwa urwego byaba bireba niba mbyumvise neza mwe muribuka muravuga muti ziriya ngero zose zatanzwe muri ruriya rwandiko ni izo kuyobya abantu ntabwo ari byo
Eh, i- i- i- ntabwo abantu abantu barapfuye ariko eh, ibintu eh, byagiye bisobanurwa bene imiryango yabo rimwe na rimwe iri aho ngaho ikabona impamvu zabyo ntabwo ari ubwa mbere eh, ibintu ibi n'ibi bya- byagaragara umuntu eh, wiyahura akisida urebye statisitike z'abantu bahitanwa na akisida ariko ku mpamvu z'abantu bwite hagafatwa urugero runuru bikitwa ibi bikitwa ibi- biriya eh, ku buryo rwose abantu bakwiye kuba eh, bumva ibintu neza bagashyira ukuri ahagaragara ukuri baragufite ariko abantu ntibagende bahimba bahimba ibintu bitabaye ngo babikubitaho bagamije eh, kuba bayobya abantu cyangwa eh, basiga icyasha eh, ubuyobozi
ariko rero bwana aho ishakiye biriya bintu biteye amakenga abantu bangana kuriya kugira ngo bicare bafate icyemezo nka kiriya bandike urwandiko bashyiremo biriya bintu bandikire abanyacyubahiro bakomeye abakuru b'ibihugu byo muri afurika y'uburasirazuba eh, ndetse n'ibindi bihugu byo hirya no hino ku isi harimo umwamikazi w'ubwongereza harimo perezida wa hano muri leta zunze ubumwe za amerika imiryango itandukanye itangazamakuru abantu benshi ngira ngo wabibonye biyicare bandike ibintu nka biriya biragoye gutekereza ko umuntu ashobora kwicara agahangara kubeshya abantu bangana kuriya bo mu nzego z'icyubahiro wicara ubandikira ibintu nka biriya uzi neza ko urimo kubabeshya byaba ari ubutekamutwe bwo mu rwego rwo hejuru ariko eh, abantu mirongo itatu mirongo itatu na bangahe ntaho bahuriye ntabwo ntabwo tugiye kujya mu mibare cyangwa iki ntaho bahuriye n'abarokotse jenoside basanga ibihumbi basaga ibihumbi magana atatu bari mu gihugu batuye batekanye bazi ko nta kibazo bafite bazi ko nta kibazo bafite umuntu akicara ikantarange akabaremera ibibazo akabaremera umutekano muke batabona iruhande rwabo akabaremera ibi na biriya nta bidafite shingiro na gatoya ntabwo ntabwo ntabwo ntabwo rwose ntabwo ari byo eh, kandi biriya ibyo bakora ni intwaro ikoreshwa i- ikoreshwa n'abantu bishingiye ku mahitamo oh, bagize Eh, ibihugu ibihugu imiryango eh, kubyandikira na eh, barabikora ariko mu by'ukuri jenoside yakorewe abatutsi yabaye isi yose ibizi ibirebera eh, twe nk'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi eh, uwaturokoye turamuzi eh, uko byagenze tura- turakuzi eh, uyu munsi eh, ntabwo eh, ibyo bihugu byose abo iyo miryango eh, jenoside yakorewe abatutsi yabaye izwi abantu barayireba ku mashene ya televiziyo irabirarangira uyu munsi igihugu gihangana n'ingaruka eh, yasigiye abayirokotse kugeza uyu munsi abarokotse jenoside bageze ahantu heza kandi bagejejwe na leta ku buryo ntabwo rwose abantu bakwiye eh, guteshwa umwanya cyangwa ngo bayobwe n'abantu mm, mirongo itatu n'ubwo barenga eh, bagize amahitamo eh, ashingiye ku zindi nyungu zidafite aho zihuriye n'ibibazo n'ingaruka eh, duhanganye na- nabyo bikomoka kuri jenoside Mm. umunyarwanda ati ababurana ari babiri umwe aba yigiza nkana ibyo ari byo byose uko biri hagati ya ibuka cyangwa bariya bantu harimo a- abavugisha ukuri none ko banditse bakandikira bariya bantu kandi ko ari benshi wavuze uti barahimba mwe nka ibuka mugiye kwandika namwe mus- mwandikire bariya bantu muvuge muti bano bantu barimo barabeshya ntabwo ariko bimeze
Eh, ibyo ibyo wenda nk'urwego nkayibuka ruzafata umwanya rutekereze rurebe niba hari ishingiro hari ishingiro bifite ariko eh, nyuma nibwo hazafatwa umwanzuro niba bakwandika ariko n'ubu ni ubutumwa tuba dutanze n'andi maradiyo n'amateleviziyo aragenda asaba amakuru uko abantu babyumva ariko bigaragaye ko hari icyo bisubiza abantu banditse abantu nabyo byakorwa nta nta mpungenge biduteye mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni murisanga umutumirwa turi kumwe muri aka kanya ni bwana ayishakiye naftali umunyamabanga nyubahirizategeko w'umuryango ibuka w'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda turavuga ku cyo uwo muryango abereye mu buyobozi uvuga ku nyandiko abantu mirongo itatu na barindwi baherutse gusohora ivuga ko abarokotse jenoside mu rwanda bakomeje guhohoterwa reka dufate akaruhuko gato turagaruka mu kanya
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
reka noneho dufate umwanya wenda tubabaze um- umuramutse mushatse gutanga ubutumwa haba ku barokotse jenoside cyangwa ah, kuri bariya banditse bavuga ko barimo kubarengera ubutumwa ibuka ifite gutanga muri uyu mwanya ni ubuhe Eh, mu by'ukuri eh, ubutumwa duha uwarokotse uwo ari we wese eh, yaba uri mu gihugu n'uri hanze ni uko asubiza amaso inyuma akareba uko eh, akareba amateka y'iki gihugu akareba aho twavuye akareba aho tugeze eh, umutimanama we eh, ukamufasha ukamugira inama aka- akagira ukuri akagira ubutwari eh, a- akemera uru rugendo dukoze muri iyi myaka makumyabiri n'itandatu akemerera uru rugendo dukoze akarubona eh, ubwo ndabwira bake ba ba ba batarubona nkana cyangwa badashaka kuruvuga uko ruri nkana ariko eh, icyo dushima ni uko abenshi abacitse ku icumu eh, rwose bashima uruhare eh, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yagize mu kubasubiza ubuzima uko yabomwe ibikomere muri iyi myaka ishize eh, n'ingamba zihari zo gukomeza eh, kubashyigikira Eh, n'undi wese rero akwiye kubibona gutyo abantu ntibajye mu kwaha kw'abandi bantu ntibayoboke inzira eh, ibakura ku isoko y'ukuri eh, ikabaganisha ahantu eh, hatari heza hatari heza buriya eh, abanyarwanda baravuga ngo umuryango utazirikana ah, urazima umuryango utazirikana utibuka urazima mu by'ukuri iyo urebye ahantu u rwanda rwavuye ukareba ahantu warokotse jenoside eh, yavuye eh, mu by'ukuri uyu munsi kwifata ku gahanga eh, akahakana ukuri azi eh, n'aba bandika ibi ngibi eh, babaye aha mu gihugu bamwe bararihiwe amashuri bariga bararangiza bahabwa imirimo barayikora uko ibintu bitandukanye ibintu bitandukanye eh, bakabaye eh, batanga umusanzu wabo mu kubaka uru rwanda eh, mu kurushyigikira muri gahunda rwiyemeje eh, kubona rero umuntu eh, atandukira nkana ni ibintu bibabaje ni ibintu umutimanama wabo ukwiye kubagira inama abantu bakabiha ubuzima bakagibura
bwanashakiye nafutar umunyamabanga nyubahirizategeko w'umuryango ibuka w'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ndagushimiye cyane kuri iki kiganiro uhaye ijwi ry'amerika
Eh, murakoze namwe reka dushimire namwe mwese inshuti mwari muduteze amatwi twongera kubiseguraho ko mutashoboye kubaza cyangwa gutanga ibitekerezo muri iki kiganiro gusa turabibutsa ko ufite icyo ukivugaho cyangwa ikindi gitekerezo washaka gutanga watwandikira kuri radiyo yacu arobazi gmail akadomo komu iki kiganiro kandi mushobora kongera kucyumva mugisanze ku rubuga rwacu rwa murandasi ari rwo wa eshatu radiyo yacu vowe akadomo komu muri sanga y'uyu munsi nta tuyisubikiye mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
ntacyadutanya ntacyadutanya nahizu batareka kurasa ntuzigera uyoba ntari kubaho ntagufite bimeze Igiti kitagira amashami Oh no Nzagukundakaza Nzagutuza utunganirwe Shuti yakagasohoka Soko y'umutuzo wanjye Acadutanya Acadutanya Acadutanya Acadutanya My darling Ntacyadutanya Ntacyadutanya Ntacyadutanya Ntacyadutanya Adame Ni wowe Ni wowe mbona Iruhande Hagira umutuzo kugushira amacenga tukabana kwishisha Eh, oh no. uri mwiza ubereye urugo mu masaha akuze uri ingabo inkingira uri indirimbo yanjye ya buri munsi Eh, mutima nukuri ntuzambabaze ma Eh, mutima nzaguhundagaza ubwo nabibye Eh, mutima anything you wanna do just let me know anything you wanna see just tell me tell me boy Nahizuba ryareka kurasa ntuzigera uyoba ntari kubaho ntagufite bimeze nk'igiti kitagira amashami oh no nzagukunda kaza nzagutuza utunganirwe nshuti yakadasohoka soko y'umutuzo wanjye ntacyadutanya ntacyadutanya my darling ntacyadutanya ntacyadutanya ntacyadutanya ntacyadutanya my darling nawe imvi zanjye zaburuye nzibuka nawe uzigera agurira wanyibukije inzozi nziza inzozi nziza narose kera nzakubera ubutaka uzakuramo imiringa Unege nyungumira uhanjye. Nyaruka, wanyegera unguyaguya. Nyaruka, Eh, mutima ukuri ntuzambabaze mwa Eh, mutima nzaguhundagaza urwo nabibye Eh, mutima anything you wanna do just let me know anything you wanna see just tell me tell me girl Nahizuba ryareka kurasa Ntuzigera Soko y'umutuzo wanjye acadutanya acadutanya acadutanya